iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro bya ryo mu kirundi no mu kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri musi wa mungu itariki mirongo ine n'imwe y'ukwezi kwa kabiri umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na federika nkunikije ubu nk'uko mubimenyereye ni ca gihe co kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika muri sanga mu burundi muri iki gihe urwaruka ruva mu migambwe itandukanye hamwe no mu bwoko butandukanye rumaze iminsi itari mike rutunganya ibiganiro haba mu gisagara ca bujumbura canke mu bindi bisagara vy'igihugu uruhara rw'abaskuti muri ivyo biganiro ni uruhara rumaze kwibonekeza cane iciza kivugwa muri ivyo biganiro bitunganywa n'urwo rwaruka ni akamo cane cane rutera urundi rwaruka karusaba kwijijukira ibikorwa bishira imbere amahoro umutekano hamwe no kwihanganiranira ikindi kintu ciza kibonekeza muri ivyo biganiro bigize iminsi bitunganywa n'urwaruka nuko urwaruka ruriko rurikangura eh, rukabona ko kazoza karwo gashobora kugeramirwa kubera abanyapolitike bo ku mpande zose baruha inyosha mbi zirusamaza ari naco gituma muri ivyo biganiro urwaruka rutera kamo gasaba urundi rwaruka rwoba rwijijukiye ibikorwa vyo guhungabanya umutekano kuvavanura n'ibikorwa nk'ivyo maze rugashira imbere inzira y'amahoro uyu munsi rero duhiriwe duhishije kuko turi kumwe na bamwe mu rwaruka batunganije ivyo biganiro mu gisara ca bujumbura hamwe n'umukuru w'ishirahamwe eh, rivuga ko rifise amahoro n'umwizero turi kumwe bwemere na mbere na jean claude nikwibitanga akaba ari umukuru w'uyu iryo shirahamwe ikashyira imbere umugambi w'amahoro n'umwizero Eh, mwiriwe neza mushigantahe jean claude
mwiriwe neza frederic Eh, murakomeye neza ngaho
yego n'amahoro Ni turabashimiye kuba mwitavye ikiganiro turi kumwe kandi muri iki gihe na marius ngenda kuri yo akaba ari mu rwaruka rwagize uruhara muri ibyo biganiro marius mwiriwe neza
mwiriwe neza murakomeye
yego turadondega na mwebwe yego murakoze cyane rwose mu kanya turarindiriye mushigantahe arno irakoze ariko nibaza ko tumubona mu kanya turaza kumubona mu kanya Ya, mu- ah, okay uwo muhinga mu vyuma ambwiye ko arno nawe nyene amaze gushika arno mwiriwe neza
mwiriwe neza frederic Eh, murakomeye
rurakomeye namwe n'intore ni amahoro Tuta- n'amahoro na twebwe ni vyiza cane tutarenze rero kubatesha akanya nashaka dutangwe kumushyira na jean claude eh, ni kwibitanga mutubwire eh, jean claude eh, ikintu ca co ciyumviro cabaje mu gute kugira ngo mut- mubone kugwaruka eh, rukwiye kuja hamwe cane cane muri iki gihe mu burundi ubona kugwaruka eka rwarabana y'ingwe bivuye ku migambwe yarwo canke ubwoko bwabo in- eka ibisagara babamwo ico ciyumviro caje gute mushikanahe eh, jean claude
Eh, murakoze kuri icyo kibazo mumbagije Eh, mu bisanzwe icyo cyiyumviro ca- cavutse mu mugambi eh, eh, ushigikiwe eh, n'ishyirahamwe eh, ry'ubumwe bwa buraya union européenne eh, n'irindi shyirahamwe ry'abafaransa ryitwa komite catholique Con- eh, contre la fin pour le développement eh, bisanzwe bishi- bishi- bi- bishigikira ibikorwa ah, eh, kuva mm, kera ry'ama- rya- ry'amashyirahamwe yacu y'abaskuti ni- n'irindi rya heja eh, ngaha mu burundi hanyuma rero muri uwo mugambi eh, mu bikorwa twari twarategekanije gukora mu- muri iyi myaka hafi ibiri eh, kwari uko dushobora gushyira hamwe urwaruka rw'abanyepolitike nk'uko twabikoze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi imbere no mu matora n'inyuma y'amatora hanyuma bagashobora kwicara hamwe bakavugana ingorane bafise atawuriye urwara uwundi mugabo umwe wese akavuga ibyiyumviro uko eh, abo- abamutuma cyangwa abamurongoye haba mu mugambwe cyangwa mu mashyirahamwe yigenga basanzwe babishyira imbere Eh, ni igikorwa rero gisa n'icyabandanije ico- i- isemo twari twaragize mu bihumbi bibiri na cumi ubu rero tukaba tugeze hafi mu mwaka ugira kabiri turiko turakora ibikorwa nk'ivyo kandi eh, turavyishimira ko eh, dushobora kuronka aba- urwaruka rudafise ivyiyumviro bimwe ariko bakicarana ata n'umwe yeruriye uwundi ariko bagashobora gushika nko ku vyiyumviro dushobora gushikiriza bakuru babo kugira ngo babandanye baturondera akazoza keza ku bibazo bisanzwe biduhanze twese Jean Claude ico gikorwa ndibaza ko kitoroshe mu ntango muzi ko habaye ingene za politique eka cane cane kuva nko mu kwezi kwa kane eh, k'umwaka uheze ico gikorwa mu ntango nuva ko mwagitanguye kuva kera mu 2010 ariko i- intambamye muba mwaragize mu ntango n'inkizi
Eh, intambamyi twagize mu mu ntango ni uko eh, tugiheza ibikorwa vya mbere eh, ibyo twa- twakora byo gukoranya urwaruka kugira rwigishanye eh, duhereye ku bari bagize eh, inyigisho amahugurwa bimwe twita amahugurwa ni uko haciye hatamwo eh, ibibazo vya politike aho usanga urwaruka rujuragirika Eh, nk'uko mwabivuze ugasanga bari mu mayira abiri batazi uwo bakurikira n'uwo badakurikira hanyuma rero ugaca usanga byari bigoranye kugira ngo dushobore gukoranya eh, urwaruka tu- eh, mu gihe bataba bazi bati eh, abaturongoye abadukurira babifata gute eh, mu gihe twoja mu bindi bafata yuko umenga vyo bari vyo kubasamaza Eh, rero mugabo mu mpera z'umwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu eh, twarashoboye kugenda turavugana na na na- n'abasaza barongera ubwo rwaruka baratahura yuko eh, ahubwo cyari cyo gihe cyiza cyo kugira ngo eh, tubabwire ibyiyumviro atabihengamiye kumbure mugabo dushobora gusanga eh, byo kwegeranya urwaruka rukavuga rumwe mu majambo make mwihweje ibikorwa mwatanguye kuva ico gihe gushika ubu uye intambwe imaze gushika ko niyihe mugereranije kuva kuri 0 gushika nka 10 10 akaba ari mwashikiye umugambi mwishinze 0 naho akaba ari mu- nko mu ntango Mu- mugereranije mushitse nka he
Eh, sinzi ko mu ntomorera neza Eh, reka ndagutomorere ko ndakubaza ahantu muba mushikanye ico gikorwa cyo kubona ko ugaruka rwose mu Burundi goja hamwe rukavuga rumwe rukashira imbere imigambi y'amahoro ubumwe kweka kwihanganiranira kurekuriranira iyo ntambwe umuntu yayishoboye yobageze nko kwi- icumi ku icumi Eh, du- tuvuye ku- ku giharuro zero gushika ku icumi mugeze hehe noba nshingeje urugero kubera kubera intambwe iracariho batunganije ibikorwa nk'ibyo onye ku mice itatu igice cya mbere cyararangiye mu ntara zitandatu dusanzwe dukoreramo eh, ari eh, eh, bujumbura bujumbura rirare eh, bururi eh, gitega karusi kayanza eh, aho hose rero mu gice cya mbere twara- twarashoboye gushika ku mahangiro Eh, ubu rero tugeze mu gice kigira kabiri kandi dukoranya rwagwaruka nyene rusanzwe ruri mu migambwe ruserukira abandi mu- mu migambwe eh, n'abandi baserukira amashyirahamwe asanzwe akorera mu ntara bose baratwitaba uko twa- eh, twabatumiye kandi bataha bafite inyota y'uko ahubwo byari ibintu byo kubandanya tukibaza yuko eh, umuce ugira gatatu hoho tuzoheza tunashikire n'ababarongoye tubashikirize amarekomandasiyo donc eh, ivyiyumviro nyamukuru byo kugira ngo baze baradufasha badutware tubatore badutware mugabo badutware badush- ba- bashira imbere ibibazo bisanzwe bi- bihanze urwaruka atagucagura ngo urya ngo ni u- eh, ngo ayoboka naka ubundi ngo ayoboka eh, uriya anya rero turashobora kuyiha nk'amanota ashika indwi ku icumi ni ukuvuga nka mirongo indwi ku ijana kubera turacasigaje amezi hafi nk'atanu yo kugira ico gice ca nyuma kandi twibaza ko tu- hoho tuzoca dushikira na bakuru babo basanzwe aribo bafata ingingo eh, twibaza ko zoba zibereye ibi- eh, inyishu z'ibibazo vy'urwaruka E, mu tugume hafi Jean Claude ni kwibitanga turakugaruka ko abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'Amerika bariko barumviriza kandi mu kanya turatangura kubaha ijambo ariko imbere yaho reka tubaze eh, Arnaud irakoze eka na Marius Ngendakuriyo ikintu bashobora kuba bamaze gukura muri ivyo bikorwa eh, bitunganywa n'urwaruka reka dutangure kumushyira naye Arnaud irakoze ijambo ni rwawe
abo murakoze cyane kuri icyo kibazo twebwe kuva ibyo biganiro bigitangura baradutubira hama tugaha urwaruka tuvuye mu migambwe myinshi hama tukabaka tuba inyigisho zijyanye bwa mbere na mbere no kubihanganiranira kugira ingene two umuntu yotunganya amatati igihe habaye ingorane n'ingene mu matati umuntu yobyifatamo neza kugira abantu bose kugira bayaheze baronke inyishu bi- bose batarinze ata- atawutsinze atawatsinze rero ibyo biganiro bwa mbere na mbere cyo tubikuramo ni uko kubera tugitanga usanga dutinyana tumaze kuja tu- hamwe tukavugana turuguruka ubu umuntu aruguruka agashikiza icyiyumviro kita- bitamugoye ubundi agashikiza ikindi cyiyumviro ciwe hama tuka- tugafata tukamenya yuko naho tutaba dufite ibyiyumviro biri kumwe twese dutegereza kubana kuko izi nyigisho ziradufasha kwigisha kubana marge ubutandukane bwacu ni ukuvuga ko hama ica- duga ku ijambo icya kabiri haravaho hari igihe turakorera ibikorwa byo mu migwi ibyo bikorwa niho dushobora kunonosora cyane nyinshi tuba twa- twagize hama ugasanga no mu nyuma tubandanije tubonana tubandanije tuvugana kubera ubugenzi tuba du- dushoboye gukura ngaho onye tuba tuba tuba twamenyanye tukamenya n'ibitugoye ubugize ingorane akatuma ko mugenzi wiwe ubugize urubanza akadutumira mugabo wo kubera tuba twahuye ngaho onye mu majambo make ikintu cyo kimeze nk'ingorane ziri muri ibyo biganiro mujya n'urwaruka mwatubwiye ko mu ntango byari bigoye ubu mutubwiye majambo make ibintu mubona ko bimeze nk'inzitizi bibubuza gushikira y'amanota cumi ku icumi twavuga ni nk'ibi
Eh, ca- kenshi iyo tu- iyo urwaruka ruri mu migambwe usanga rukurikiza inyigisho ruhabwa n'abatwara uwo mugambwe hariyo rero aba urwaruka rutinya gushikiriza iciyumviro ukavuga ati jeni nashobora kuvuga iki umukuru w'umugambwe araza kushavura cyangwa aho mbaye baka- bagashavura rero biradufasha cyane kwiyugurura tuka wese akavuga yisanze kuko tu- turamenya yuko naho tuvugira ngaho bitarenga ngaho kandi urumva twese dutegerezwa kuvuga kugira dushobore gutoza inyishu ko ibyo bitaba bigenza ko batwigisha cyane ku bijyanye ibibazo biba bihari mu gihugu n'ingene byohera mu bose agatanga icyiyumviro kivuye ku mutima E, mushiyantahe eh, marius eh, ngenda kuri iyo namwe mwagize uruhara rukomeye cyane rwose muri ibyo biganiro mutubwire ikintu mumaze kunguka muri ibyo biganiro ubu- ubu mutandukaniye he naho mwari muhagaze imbere y'uko mutangura ibyo biganiro
urakoze cyane ubwa mbere nk'uko umuvukanyi wacu aruno ahejeje kubivuga mu ntango byaraboneka yuko hariho ugutinyana hagati y'abaje baserukira imigambwe cyangwa amashyirahamwe mbere kandi n'abaje baserukira amashengero ariko uko umwanya wahera warabona yuko dutera tumenyerana mbere tukavugana ukuri bamwe bakavuga ingorane bafise eh, gutyo abandi bamwe bakabaza abandi bakishyura ukumva neza yuko intambwe iriko iraboneka buke buke mbere novuga yuko ubwa mbere eh, byashyitse n'igihe usanga umuntu atinya kuvuga icyo yajya aserukira ari umugambwe cyangwa ishyirahamwe Eh, mbere ndibuka yuko n'umumenyeshamakuru yari yaje gufata amasanamu bigeze no kumwangira kugira ngo ntafate amasanamu mugabo mu nyuma byarahavuye birakunda turabona neza yuko bwa bundi bya biganiro byari bikenewe yuko eh, biduhuza twese kugira ngo tugende twumva yuko ubwoba bugabanutse Eh, twarahakuye rero intambwe ikomeye cyane kubera ko ubwa mbere twabonye yuko ibyo biganiro byo kwama bitunganwa kugira ngo tugende tuvugana ukuri Eh, icya mbere cyaboneka kwari ugutinyana mu nyuma nababwiye yuko byagaragaye yuko ugutinyana byagiye bigabanuka iyo ni intambwe tubona ikomeye cyane twaramenyanye turahana amakontakite turabona yuko n'ejo uwuzoba akeneye uwundi azoheza akamurondera gutyo tukabandanya tuvugana ukuri turetse icyo kibazo cyo gutinyana ikindi kintu cyoba kimeze nk'intambamyi ubu gituma imigambi mwifuza mutayishikako mu maguru mashani nk'iki
intambamyi twabonye nyamukuru kenshi hariho ukutu- ukutavugana ukuri mbere duka ibiganiro twigeze kugira eh, mu kwezi kwa kabiri ku magenekerezo ya cumi na gatatu na cumi eh, na k- eh, na kane cumi na kabiri na cumi na gatatu eh, ukwezi kwa kabiri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho higeze gutunganwa ibiganiro nk'ivyo bihuza urwaruka icyo gihe byari byatunganijwe n'ishyirahamwe komeza riri kumwe na na eyase twaraganiriye mbere turerekana intambamyi zihari urwaruka rukunda guhura nazo na cyane cyane twaranapfunditse n'ibintu bikomeye turafata ingingo turerekana ko tugiye kwengengana urwaruka tukagira inyifato nziza imbere y'amatora mu matora mbere n'inyuma y'ayo matora ariko mu nyuma byarabonetse yuko umengo ntitwavuganye ukuri haraba ukutihanganiranira rero intambamyi tugira ni uko kenshi hari igihe usanga urwaruka ruganira muri ugasanga ibyo twagiye dupfunditse ejo si ibyo bahejeje ngo bakurikize iyo ni intambamyi ikomeye cyane bisaba yuko ariko uzi umuntu aratosora ku munsi ku munsi kugira ngo iyo ntambamyi ishobore kuhava muvuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kuvugana ukuri icyo ni ikibazo n'abanyapolitike benshi mu biganiro twagiye turagira bagiye barashikiriza bakavuga ko icyo ari intambamyi ikomeye cyane rwose ko batavugana ukuri ariko nk'uko mubivuze icyo iyo ntambamyi yova mu nzira nk'amwe ugaruka rwose kandi n'abanyapolitike bose bafashe ingingo ko bategerezwa kuvuga ukuri ukuri kose ntihwama kuryoshya igihe cyose ariko guhendana ni ikintu kibi cyane rwose muri aka kanya turafite umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika laurent mwiriwe neza
mwiriwe muraho murakomeye
ndi muri kenya ariko ndi murundi muri muri kenya ni vyiza cane gose murafise ikibazo turiko tuvuga cane cane ku ruhara rw'urwaruka mu burundi hariho urwaruka eka rwafashe ya mbere kugira ngo eh, rujijure urundi rwaruka abarundi bose ko ibintu bapfa vya politika ari ibintu bitagira akamaro na gatoyi uh, kazoza kabo uh, nivyo turiko tuganira na mushantaye Jean Claude ni kwibitanga na Marius ngenda kuri hamwe na Arno irakoze bakaba bafise uruhara ruhambaye cyane gose muri ivyo biganiro byatanguye murafise ikibazo murafise icyumviro
icyumviro ntabwo gukengera ukuri rwo rwaruka rwafashe uwo mugambi ko n'umugambi mwiza wubaka igihugu yego
ariko ikintu agira mbaza baserekeye ni ukuvuga mu rwaruka aba bantu bagwinyegezamo kandi bakaba ngombwa ko batanga ububanyi agira mbaza baserekeye urwo rwaruka mbe barize neza baraba ko urwo rwaruka rukaba ruri mu batanga abandi kugira babice mu nyuma y'izo nama bagira nimba atari uko ntawe bategura iki muri kazoza nimba bashyigikiwe n'ubutegetsi cyangwa badashyigikiwe n'ubutegetsi amankata nongera nkatera akamu leta ureke gukoresha urwo rwaruka kugira urukoreshe mu iterambere kuko nibo barukoresha mu bikorwa byo guhara byo konona igihugu erega n'abo batavuga rumwe badaca kuri ibyo badaca kuri go babone konona igihugu niyo mpamvu ntera akamo urwo rwaruka rwene nyene aba ariko rwishingira kureke gukurikirana politiki dukurikirana ibiteza imbere igihugu cyacu muri icyo gihugu ni kadoda kacu kandi tugenzi tukigira francine murakoze laurent impano nziza ibibazo navyo reka mubajije tureka dutangure kuri uh, arno irakoze twumve ko afise inyishu ngufi arno
oye Iki- ndabumva ikibazo cyabaje ikibazo ciwe na- eh, nacumvise umunywanyi yoteza kumenya yuko twe urwaruka dusangiye byinshi ibya imiryango turimwo cyangwa amashirahamwe turimwo se yotandukanya yodutandukanya ku buryo tukubakira igihugu cacu twe urwaruka tutegerezwa kumenya yuko dutegerezwa gufata iya mbere tukubaka igihugu cacu ko dusigaje iminsi nitwe dufise inguvu kandi dufise dufise iminsi myinshi yo kibamwo hama kuri izo mpungenge afise yuko hariho abanyepolitike bashobora kuba bakoresha urwaruka bagakoresha ibitari byo yotekana cyane kandi nkatumira urundi rwaruka yuko imbere yuko rushira mu ngiro ibyo barutumye bobanza gukubitiza umutima mpembero rukama kwibuka yuko ikintu cyose gikoze bakoze bategereza kucishura hama ikindi naco urwaruka rutegereza kumenya ruja muri ayo mabi yuko ingaruka mbi zitegereza kuza kandi zikabafata kuko ahanini urwaruka igituma barukuriki ba- barutuma ibyo bintu usanga ari kubera ru- rudafise aho rwigejeje cane cane uga- bagashatse kuvuga nka nka vulnerabilité économique bakaruha nk'amahera ngo ruje konona rutere ibintu rutere n'ibintu bogerageza rero bakaja hamwe baka- bakagira amashirahamwe y'iterambere bakagira amashirahamwe y'inkino murazi ko n'inkino rimwe rimwe zihuza abantu zigatuma bashigikiranira bakibuka yuko ibita batandukanya mu migambo yabo cyangwa mu byiyumviro byabo bitotuma tubaka igihugu cyabo yego reka tubaze na marius agira icyo avuze kuri ico kibazo imbere yuko tu aba mushana Jean Claude nawe nyene akagira ico kivuze ko uh, marius
Ubwo birashoboka yuko nyine urwaruka kenshi rushobora gukoreshwa n'abanyepolitike mugabo ibyo twarabonye yuko urwaruka rutoheza ngo eh, rugume ru- ru- ruhajujutira kubera ko nibo ba mbere bafise igihe kinini cyane cyo kubaho kandi kenshi ingaruka mbi nyinshi zishikira urwo rwaruka nyine nicyo gituma twagiye turahanurana tuvuga yuko byiza ubwabo bo kubitiza agatima mpembero ntibakoreshwe ahubwo bakitaho uriho ibikorwa by'iterambere kuko ingorane nyinshi cyane ni uko gukoreshwa n'abanyepolitike babapfumbatisha utuntu tw'intica ntikize bagaca bakoresha ibikorwa bibi bituma kumbure ubuzima bwabo bushobora gufutana na cyane cyane abenshi muri urwo rwaruka babikora kubera ko baba bafise ubukene budasanzwe nicyo gituma twavuganye yuko byiza ari ukurondera gukora imigambi y'iterambere mbere turanaboneraho gusaba leta cyangwa abandi bagira neza kugira ngo bagerageze baze barafasha ubwo rwaruka kugira ngo rushobore kwitunganya mu migambi mito mito yotuma bataguma basamara basamazwa n'abana bariya niho biteho ibikorwa by'iterambere bituma bataguma bajya mu bikorwa bibi bibi
mushena jean claude ni kubitanga hari icyo mushikiriza ku makenga yashikirijwe na Laurent avuga ko niba hari igihe n'ibitero bibandanya canke eka urwaruka rwicwa hoba hari abaza mu biganiro batarajijuka
ahubwo nabanza gushimira umushinga ntahe Laurent yaterereye ibyiyumviro naho numva atari hafi y'igihugu cye cy'amavukiro kuko kumwe babivuga nibaza yuko abagabo barara ku biri mugabo bakarota kumwe atanze intererano nk'uko na arno n'uyu mwene wacu wundi abishikirije twama twatanze muri ibyo biganiro twashoboye gutunganya ahanini kuva mu kwezi k'umunani iyo twahereye mu ntara ya karuzi twagiye turaca ku masonga ibyagiye biraranga guharuka muri ubwo buryo nyine bw'uko bagigwa ibikoresho na bakuru babo baba abo mu migambwe cyangwa mu mashyirahamwe yigenga usanga ubwo rwaruka barugize n'ibikoropesho kandi bakabahendesha utuntu tw'utudendedende nk'utuyoga cyangwa udufaranga atanicyo bashobora kwimarira mu nyuma turaheza tugira n'ibyigwa mbere sinovuga ngo ni ibyigwa ni ibiganiro byo guhanahana ibyiyumviro hamwe usanga umwe wese yigisha uwundi bagashobora kwerekana yuko ahubwo muri ubwo bwinshi bwo guharuka ubu ibitigiri bashyikiriza usanga urwaruka rugeze mu mutigiri w'ibice mirongo hafi mirongo indwi by'abenegihugu tukerekana yuko izo nguvu ako tuzikoresha muri abo badushyira mu bintazi tuzikoresha twebwe nyine tukagira aho twigejeje hanyuma icyo ni ukongera ko kindi ni uko nk'uko arono yabivuze ako ni ukongera ko ni uko turaca mu mizi igituma urwaruka rumwe rumwe twebwe ntidukunze gufatira mu kivunga urwaruka rumwe rumwe rutwaranye abahururu rugafata inzira idashika mu kujya gukoreshwa mu bikorwa bigayitse abo nabo kenshi duciye mu mizi twasanze ahanini ni ubukene ubukene butari mu rwaruka gusa ubukene buri mu barundi bose kubera ko igihugu cyacu kiracyarondera kugira ngo gishyire ku ntambwe ishimishije ubwo bukene uburundi bufise urwaruka rwo rurahatungiye kuko rutunze inguvu nyinshi ari nacyo gituma ababakoresha babakoresha mu gukoresha izo nguvu zabo muri bibi aho kudushyira muri byiza ikindi ko ni uko aho tugeze ubu unye biragaragara yuko urwaruka rurashima rurashima kandi baranabyivugira ngo mwabyumvise naho mubaza abandi barabishima mu minsi ya mbere baratinyana mu minsi ikurikira ahubwo bifuza bati mbega ko hakiri iminsi myinshi tudafite ko mbona twari twagize umugwi umwe nagira nshishemo akantu iyo tubatumiye kugira ngo ntihagire wino uwundi tubanza kubabwira yuko tugize umuryango umwe naho hariho ibidutandukanya uburebure ubugufi ab'inzobe abirabura abazungu ntumbaze ba nyamwema ibimuga muga tukavuga tugize umugwi umwe tugaca dushinga amategeko nka kurya igihugu cyose canke umugwi munini cyangwa mutonyi utegereza kuba ufite amategeko yegameye tugaca tu- tugaca tubanza tuka- tugakuraho za ntambamyi zose zituma umwe wese yo kwinuba mugenzi we hanyuma bagaca bavugana umwe wese ku vyiyumviro vyiwe kandi tukavyubahiriza ivyo ivyo ni ibintu bihambaye cyane rwose mushiya nkahe eh, Jean Claude ni ibintu bihambaye cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika risameranira i Washington DC mu kirondera mu kinyarwanda reka duhe n'ijambo eh, undi eh, mushiya ntahe arindiriye ku murongo Eh, Melance eh, mwiriwe neza
Mwiriwe neza cyane murafite ikibazo murafite icyumviro
ego nari mvise icyiyumviro hamwe be n'akabazo yego dugakwa ijambo
ndabona ugwaruka muri kino kiringo rufise itunga rikomeye cyane nk'uko uwo mushinga nawe yagiye kubivuga ubu muri kino gihe ugwaruka rufise ingufu zikomeye cyane zo kubaka igihugu ariko turabona kenshi aho kubaka igihugu usanga abanyepolitike bari kurubuga izo nguvu arizo bakoresha kugira ngo bo biyubakire bongere bubakire izabo bat- bateze imbere i- ibikorwa vyabo nagomba gutera rero urwaruka eh, ndarumenyesha ko mu kubaka igihugu cacu twebwe urwaruka urundi bwejo naho turi mu bukene uko bumeze eh, yavuze ko urwaruka atari rwo rukenya rwonyene ariko urwaruka rwonyene niko rugeze ahabi cane ubukene mu kubura akazi be n'ibindi ntokwigenda ndondagura Eh, nagomba kucaranshikiriza n'akandi eh, cari- cari iciyumviro canje co guterera urwaruka ko mu kubaka urundi bwacu bw'ejo tutubufatira eh, ego navuga ko akazoza gategura gategurwa n'akahise ivyo duha icigwa twebwe urwaruka kuko abari kubaka ivyabo eh, bakoresha ingufu zacu twebwe urwaruka bakaronka amaronko yabo ego naca mfita akandi kabazo rero nobaza eh, kumbure uwo mutumire wacu eh, urwaruka muri kino kiringo dufatiye urwaruka aho ngaha mu burundi leta ifise eh, akahe iyihe myiteguro canke eh, nokwita eh, ingingo izofatira eh, urwaruka ruzokwita canke rugatwarwa n'abandi bondera inyungu zabo Eh, ingingo ruhasha zizofatirwa na mwene gutwara urwo rwaruka muri ivyo bikorwa biba bigayitse kugira kabiri leta ifise iyihe imigambi ni kwitera akazoza kandi iboneka yo gushyira mu bikorwa by'iterambere yoba yaragiye muri eh, ivyo nokwita eh, mu migambi ya leta y'u- y'u- y'umwaka wose leta ifise imigambi iyihe iboneka kugwaruka kugira ngo rumenye ko neza kandi rubone ko neza rugiye gutera imbere biciye mu byanguvu zarwo nuko murakoze icyo cyumviro canje Eh, murakoze Melance mushikirije ivyo mu biro bikomeye cyane rwose kugwaruka rukwiye kumenya ko rudakwiye gukoreshwa n'abanyapolitike naho rukenye iyo habaye umudugararo iyo habaye ingwano bwa bukene bwiyongera gusumba ibibazo mubajije bibiri n'ibibazo bihambaye ariko sinzi ko mu batumire harimwo ushobora kwishyura ivyo bibazo ndabaha akanya bagerageze cyane cyane ndaza gusaba eh, umusharantahe Jean Claude agerageze kuko n'ibibazo vyotugwa cyane cyane abajejwe ubutungane mu Burundi mwaje ikibazo kibaza niba abantu ugwaruka ruta umurongo eka abarukoresha abanyapolitiki bohanwa gute Eh, mwavuze kandi ni imigambi leta yoba ifise eh, yo kwitaho ugwaruka kugira ngo habe imigambi y'iterambere yotuma ugwaruka nagwo nyene gwiteza imbere ivyo co naco n'ikibazo ce- eh, naco nyene co kwishurwa n'umushikiranganje yajejwe eh, vyerekeye urwaruka iterambere eh, ariko reka tubaze umushirantahe jean claude niba ico kibazo gihora gishikirizwa n'urwaruka mukivuga ko iki mutanga inyishu nki murashikira abategetsi mukababwira ivyifuzo vy'urwaruka
Eh, murakoze cyane kandi ngo mashimire Melance ku ku ntera natanze no ku bibazo kuko ni ibibazo by'inkoramutima Si- sinibaza ko mpava ndamuha inyishu ishimishije kubera eh, eh, twebwe ntituvugira leta eh, ariko ko icyo nashimye ari nacyo gituma mfashe ijambo ku kibazo cya mbere cyiwe yabajije ni uko twebwe turabaza bene gutumirwa mu biganiro imbere y'uko tubitunganya kandi tukaca tubona igikenewe icyo ari cyo nko kuri icyo yarabagije ku byerekeye guhana abo bantu bo kwirekura bakihereza abanyepolitiki bashaka kubakoresha ibitoteza imbere urwaruka twebwe icyo dukora hariho mu byigwa duhanahana kw'ibyiyumviro ikigo kijyanye no gukundisha igihugu aho rero hariho ibice bitandukanye harimo n'icyerekeye agateka kazina muntu tugaca tugaruka n'ibyerekeye demokarasi aho twerekana intwaro ibereye ko ari intwaro idashobora kwihanganira abarenga amategeko uko ari kose agenga igihugu na cyane cyane yuko ari gushyira imbere guhana atagufukira ibibi biba byakozwe nk'ibyo tumenyereye kubona mu bihe bigoye byagiye biraranga kahise k'uburundi dushyira imbere rero yuko ukoze ikosa yorihanirwa ku rugero rw'icyo aba yakoze yaba umugwaruka yaba n'uwo munyepolitike amuhimiriza gukora ibitaroranye twebwe dushyira imbere y'uko hoba icyo twita etadoduruwa wakoze ikosa akarihanirwa ikindi cya kabiri yabagije ati leta yokora iki itegekanye iki ni ukuri sindi nk'umuvugizi wa leta ariko icyumviro cyiwe n'ikibazo harageze ko kibazwa ni nacyo gituma mu bindi byigwa twagiye turahanahana kw'ibyiyumviro duhereye kuri za nguvu nyine dufise tugafatira n'uburorero bw'ababa batumiwe mu mahugurwa turerekana yuko dushoboye hanyuma tukigishanya ibintu byo kwiyungunganya mu gihe leta itoba yashoboye gutegekanya ibyari kazo ugwaruka tugashobora twebwe nyine kwiyungunganya tukigishanya ingene twakwiyungunganya wanashaka tugasahiriza ingufu za leta yashyizeho mu kugira ngo ntitube inderamaboko ahubwo dukoreshe za nguvu zacu tukizifise ibyo bita antiprenariya ego murakoze mushyantahe jean claude ni kwibitanga muragerageje kwishyura ibibazo bikomeye cyane rwose reka muratanze umuco ku bibazo tuzogaruka ko kuko imigambi guteza imbere urwaruka ni imigambi ikomeye cyane rwose ku gihugu kuko igihugu kitagira urwaruka igihugu kitagira urwaruka ruri kuratera imbere reka usanga ho gishobora kujana cyo nyene e, muri aka kanya turafise wundi munywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika Alex tubibutse turiko tu kiri kiganiro muri sanga murafise iciyumviro murafise ikibazo cyane cyane ku byo turiko turavuga byerekeye uh, imigambi myiza iriko ishirwa imbere n'ugwaruka yo gutsimbataza amahoro eka guhindura imitima y'abarundi cyane cyane muri iki gihe hari uruhaga rwa politique Alex ijambo ni gwawe
ego murakoze ku mijambo muri amahoro ni amahoro
ndaramukije abakozi b'ijwi rya amerika mwese murakoze turakuramukije n'uwampaye ijambo naje ndamuvuzemo urakoze gushima
nuko nashaka kugaruka ku kazoza ka kugwaruka muri ko muraganira ko uyu munsi yego nta ntako mbona kazoza kugwaruka muri iki gihe turimo kuko ubu gwaruka nibwo ruriko rurahigwa buhongo nibwo riko ruricwa uretse nk'abari ku butegetsi ubu baribaza ko muri kazoza kabo bizagenda gute mu gihe ubwo rwaruka bokwikoze ko muri kazoza kabo ubu bariko barugandagura bikorwahera nk'ifu y'imijiro nk'uko babivuze ibyo kuvuga ngo bariko barategekanyiriza kazoza rwaruka ntabwo nakabona nkanjye ubwanjye sinzi nk'abandi ngene babibona sinzi n'uwo mutumire ari ngaho ingene yabibona ko kazoza bariko barategekaniriza ugwaruka aho kariko karava nuko impungenge aho ufise ndafise impungenge nibaza none igihugu ubu kiri muyabira hari imigwi ibiri ishyamiranye donke naho iyo migwi itaremera kuganira kugira ikemure kazoza ku burundi urwaruka boba bafise ikibanza gike So, abo bose baja kubategetse kubera urwaruka ni ngombwa bagira ico bakora urwo rwaruka rutuma baja ku butegetsi aho kuruhera nk'ifilimijiro nasaba ko tukuri nimba bokwikubita agashi bakaraba ngene kumbure boraba kazoza kugwaruka nako kugira kabe neza nkaba ndabashimiye ntazi sinorangiza vuga murakoze murakoze alexi rwaruka naho ndiko ndahohoterwa namenyesha bariko barandondera bo ko bohagarika eh, nda nanjye ndiko ndashaka kazoza ku burundi kugira tu- tuve mu- mu buja tugire nte tuje muri kazoza keza nibahagarike kumpiga bangirira nabi Reka- Nuko ndabashimiye murakoze cyane.
urakoze alexi reka eh, ico kibazo cawe izo mpungenge ufise tuzibaze abo bashika ntaye batanguye ivyo biganiro eh, arno irakoze na marius ngedakuriyo arno irakoze mwihweje ivyo murimwo n'imigambi mufise n'ukuntu urwaruka ruriko rurabitaba urwaruka rurafise kazoza mu burundi
yego cyane murakoze kuri icyo kibazo urwaruka rwo mu burundi rurafite kazoza cyane kuko naho wabadikiwe ariko warashikiriza ikibazo yavuze ngo urwaruka rwo mu burundi nibaza ko atari urwaruka rwose ni umute mutoyi w'urwaruka rumwe usanga rwagiye mu bintu byo gukora nabi cyangwa kutagira kutagira neza ugasanga n'ingaruka mbi zigarutse kuri rwo rero mu burundi urwaruka rurafite kazoza ubwa mbere na mbere urwaruka ni rwo rwinshi kandi hari urwaruka rwinshi ruriko rurifukiza ruriko ruriga hari n'urundi rwaruka ruguma ruhanura nka twe nka batwebwe tuguma tuja mu biganiro naho nyene tuguma dushaka ko tworonka inyigisho tworonka ibi- i- impamyabushobozi kugira ngo dushobore ku- gufasha urundi rwaruka rutaba rwataga umurongo dufashe urundi rwa tubereke yuko inzira rurimwo idatomoye abufatira iyindi nzira nziza hama ivyo navyo urumva ni ibintu bitoroshe cane tugumiza ko tuguma tubandanya hama bishitse tugashobora gufata uyu mugwi tugasubira uwundi abo nibo ca dutuma guhana urundi rwaruka kugira turebe yuko igihugu cacu coshobora gutera imbere ego me hama bwa kabiri eh, rwaruka narwo turafite ivyizigiro cy'igihugu kizogenda neza ibibazo turimwo ni ibibazo tuza turacamo kubera ibintu vya politike ariko nitwamara gutahura neza ico arico demokarasi hama mu burundi gituma n'aho ariyo demokarasi gituma bishika nuko tudafise ico bita mu gifaransa bwacu ibityo demokaratike ugasanga uwo mutiyumviriye kumwe uwo mutabona ibintu kumwe ugasanga mufashe nk'umwansi ariko iyo ni intambwe turi bashasha mu burundi bashasha muri demokarasi ni amatora nk'ubwizo mu bisabye by'amatora na ya kane abaye nibaza ko imbere ari heza cyane ko turafite inguvu kandi turashaka n'abafaransa bavuga ati vuruwa se pouvoir murakoze arno reka tubaze na marius ngendakuriyo mwihweje intambwe mumaze gushikako mwihweje eh, n'amakenga ashikirijwe n'umushana ya alexi murabona ko kaz- eh, urwaruka rufise kazoza mu burundi
ego eh, urwaruka rurafise kazoza mu burundi mugabo rero kugira ngo rushobore gutera intambwe hari ibyo twagerageje gusaba mu byo twashize mu marekomandasiyo ni ukuvuga yuko twasabye leta yuko yokora ibishoboka byose kugira ngo umutekano ugume umeze neza mu gihugu cyacu cy'u burundi hanyuma twaranasabye yuko bogerageza guha ijambo urwaruka mu kurufasha kwimenyereza akazi rukiri rutoya ko kenshi muhora mubibona n'iyo urwo rwaruka ruhejeje amashuri biragoye ko rushobora guca ruronka akazi usanga kenshi bahiganwa n'abantu bafise uburambe eh, mu buzi ku buryo usanga bavuga ngo experience de senka ivyo rero bigatuma urwaruka kenshi rudashobora kuronka ubuzi mu gihe rero leta yogerageza korohereza urwo rwaruka na cane cane kugira ngo babamenyereze akazi bakiri bato ibyo byotuma urwaruka rushobora gutera intambwe ikomeye cyane rwose Eh, hanyuma ikindi twabonye ni uko eh, n'iyo leta nyine yogerageza gufasha kugira ngo yorohereze abanyamitahe bashobore ku- kuzana imitahe ishobora gutuma urwaruka ruronka akazi hari ikindi twabonye kandi kenshi hariho imigambi usanga ihari yotuma n'urwo rwaruka ruhaciriye ubwenge rwoshobora ku- kwiyungunganya hari imigambi usanga eh, i- iraba iterambere ry'amakomine eh, iyo bita pcdc Eh, kenshi usanga n'iyo migambi urwo rwaruka rutayitaho ngo ruyisome rurabe ibyo bikorwa byo- byoteza imbere ayo makomine cyangwa izo ntara twarabonye yuko rero urwo rwaruka wogerageza kuza rurasoma mwene izo ngingo kuko hariho ingingo zikomeye zotuma urwo rwaruka nyene ru- rwijutiye ibikorwa vy'iterambere rukaraba izo ngingo rwoshobora kwiyungunganya rugatera imbere gusumba ego urakoze arno urakoze arno irakoze abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika barabandanya nabo nyine kutwandikira kuri facebook eh, hari nka amede ahishakiye eh, atwandikiye avuga ati icyiyumviro cyiza cyane kuko igihugu ni cyacu twese nize- nizere ko ibyo bizobashitsa ku kubaho neza Eh, melance eh, niyo nkuru nawe ati urwaruka rwo mu burundi bw'ejo ehe tureke kwishinga abakinyi b'urubuga rwa politike twubake igihugu cyacu eh, maze leta nayo yerekane imigambi ya- ya kazoza ifitiye urwaruka Eh, kumba yara nawe ati mu burundi nta rwaruka nta bakuze byose nicyo kimwe umenya ko utagiye muri politike eh, ngo ngurye ibiturire canke ngo wibe ntupfa utunze nta n'akazu gatoye wo kubaka icyo urwaruka rwoterera ni uko rworeka gutererana urundi ngo ruje mu myiyerekano rwonyine ni ukuja hamwe tukikura umwansi ku gakano Abo turabandanya kubasomera ubutumwa bwacu ariko muri aka kanya reka duhe eh, n'ijambo eh, mu mwanya w'iradiyo ijwi ry'amerika desire mwiriwe neza
cyane Eh, murafise ikibazo murafise icyiyumviro ku vyo turiko turashikiriza turi kumwe n'umukuru eh, wajejwe ishyirahamwe eh, ry'umugambi w'amahoro n'umwizero umushirantahe jean claude nikwibitanga turi kumwe na marius ngendakuriyo na arno irakoze bose bari muri ivyo bikorwa vyo gutunganya eka amakoraniro n'inama zo guhanura urwaruka zo guha impanuro nziza n'inyigisho nziza urwaruka kugira rwiteho kazoza murafise ikibazo murafise icyiyumviro
ni nk'intererano kumbe nashaka kugira nterere icya mbere ndabanje kubashimira abo bantu bimvira ico ciyumviro ko ni iciyumviro ciza cane Mhm.
rero kuko turabye urwaruka mu bintu yoba duhitiyemwo niko rwama rukoreshwa kandi ikintu- ikibabaje barukoresha ugasanga ni abantu bamaze gushitsa indoto zabo ni abantu umwe yavuga ati jewe ndafise viziyo yuko nzokubaka inzu nzokubaka etaje nzokora imigambi niyi bo baramaze kuyishike- kuyishitsa ariko urwaruka ruracafise za ndoto ikibabaza ugasanga ari rwa rwaruka rupfanye za ndoto afite viziyo yuko azo kubaka inzu kanaka canke etaje canke azokora mu gihe ibintu binini nini ugasanga aracari kuri ya nivo ya diplome yayirose kubera kumbe bataronka izo nyigisho ugasanga wewe afite viziyo ko azobikora ivyo vyose ari uko arinze gukora muri leta azokora mu bushikiranganji kanaka wewe rero akaba azi yuko mu kubishikako azorinda gukurikira umunyepolitike ariko rero ubuzima buratandukanye n'ibyo ubuzima ni nk'uko yoburondera mu maboko yiwe mwabya bindi yigaho nyine akirondera ibishobora kumubeshaho ni uko rero numva kumbura ayo mashyirahamwe yegerageza agafasha ahubwo akarondera kumenyesha kwigisha aba- urwaruka bukikuramo yuko biza kugira baje gukora ahantu kanaka ahubwo ubwo bumenyi barose babufatanye na bwa bwenge imana yabaremana hanyuma bakabukoresha mu kintu kanaka icyo ari cyo cyose bonyine bibwirije batarinze gukorera umuntu canke ishyirahamwe canke leta kuko turavye igihugu c'uburundi uko kingana nta rwaruka rwose ruriko rurika ruzoronka ubushikiranganji bwose bu- bose baza gukoramo ni uko umwe umwe wese yomenya yuko ategerezwa gukora kumbura ayo mashirahamwe niya teza ibyo nyigisho ikabanza kubahugura barongera ahubwo barondere n'ubundi buzi kanaka bashinga amashyirahamwe bagire amahingiro kumbere abo bana ba- bigireho bashobore kwiteza imbere kuko birababaza ibi bintu bimaze iyi minsi tubona turabona yuko bababona ari uko babasanga ku marigara iyo umuntu agusanze ku irigara bakaza kumvisha ati "Ura- nakarakuriye umutega yompi mugambi yaza agusanze ku kigali kiri kurikorera byomugora ingana gushikira muga kukubera gusanze mwirigara cyo kiri kurakora umuhereza amatwi yose ko nta kindi kuyikokisha ego me ibyo rero turabashimiye cyane abo bantu ahubwo bakomeze kandi by'ukuri barengera imigambwe kuko imigambwe ntacitse isana n'uburundi uburundi buzokwama ari uburundi umugambi uzohera mubwo uburundi ntibuzohera umuntu ntakazova mu bw'uburundi ntibuzova butoguma ariyo ntetse y'abarundi bose murakoze cyane murakoze desire impanuro nziza impanuro zivuga ko urwaruka rukwiye kureka kwijijukira ibikorwa byo gukarisha ubwenge bakagira ubumenyi ubwenge barabusanganywe hanyuma kugira ngo ikabashore no gukora ibindi bintu bitandukanye amizero atoba leta gusa Eh, munshe ntahe Jean Claude nagira mugira ico muvuze ku cimbiro gishikirijwe na Desire hanyuma mbonereho no kubabaza cane cane eh, ku butumwa mwoha abantu bavuga ko atakizero bafise eh, kugwaruka mu Burundi at- akizero kwa kazoza mu kanya gatoyi muzamukoze umwanya mbona uri kurihuta
reka mpere kuri ico nyene uhereje ko eh, kubera eh, nibaza eh, u- u- ushimye ko tukigaruka ko eh, uyu mwene wacu alexi yari yafashe ijambo numvise umenga yarihebuye mugabo nk'uko wahejeje kuvuga nawe abivuze burundi bwaramyeho kandi n'ubu buriho n'ejo buzaba buhari kumbure ishusho ishusho bufise uno munsi siryo eh, twifuza yuko rizokwamaho eh, eh, twi- twizera yuko ejo hazoba ari heza gusumba uko i- uko twabubonye Eh, nina- nina- ngira ngo kumbure twebwe eh, n'umugambi wacu eh, eh, iyo proje ndongoye ku rwego rw'igihugu twebwe twari twawutaziriye eh, imbere y'uko dusaba abadu- abadushigikira yuko twari twawutaziriye umugambi w'amahoro kuko twifuza amahoro ku barundi bose kugwaruka eka eh, n'uwitwa mwenegihugu eh, hanyuma tuca tugira w'amahoro n'umwizero cyane cyane ntitu- ntituze turashyira imbere nk'umuntu ari eh, mu muco w'ugwaruka abona yuko ibintu byose byagenze nabi ko ataco tukiyora ahubwo nk'uko na eh, aba bandi batumire mbwire bagiye barabivuga turakeneye kwiyunga mu butandukane bwacu hanyuma twiyumvire icyo twokora kuko nk'uko mwa- mwabyumvise bagiye basanzwe bari mu migambwe twebwe icyo twashoboye kugira no kubegeranya hanyuma eh, tuka- tukabashyira hamwe bakaganira mu bibatandukanya n'ibyi- mu byiyumviro cyangwa mu bikorwa hanyuma bagaca bashinga imbere y'uko dutandukana icyo twita komite do suivi ni ukuvuga uwuri mu mugambwe aca agenda mu wejo aserukiye akaza arababwira ibyo yabonye haba mu nyifato aho bashobora guhuriza na, na mugenzi we batahora bicarana nabo mu mashyirahamwe yigenga uko nyene mugabo tugakuraho uko gutinyana ariko gu- gukwega inyifato zitabereye kuko eh, hajya mwicaranye mutegereza kuronka ikintu muhurizako hanyuma eh, eh, sinzi ko nakwishuye neza eh, ku ku bibazo wari wambajije ariko eh, twebwe iyo turiko turigisha imboneza z'ugwaruka ingene bomenya kwibako ni ukubera ko tuzi yuko ingorane nyamukuru ari ubwo bukene ubwo bukene rero ntibwoca butuma twihebura ahubwo no kuraba ingene butanga intererano mu buryo buke bwacu tuka- tugatanga n'uturorero ubu twaragize imigambi mu ubukene nk'uko makomine mubuze atandatu, munshe ntahe eh, Jean Claude ubukene urarutana ubukene mubandanije ivyo bikorwa byo kuja hamwe ikakunga ubumwe ikakwihanganiranira eh, bwa bumenyi bwa bwenge umuntu arahura uca usanga ubwo bukene eh, umuntu ashobora kubugwanya ariko mu gihe umutekano utosekaye ubwo bukene buriyongera cane gose ndabona akanya kariko karatujana na shaka duha ijambo eh, Jean Paul Jean Paul muratwumva mwiriwe neza ndabumva murafite ikibazo murafite icyiyumviro
yewe ikibazo mfise halo duga ku ijambo turakumva
ikibazo mfise ni uko mwari kumuvuga ngo ugwaruka ngo twogira imigambi ariko abo banyepolitike nyene nibo batuji- ni- nibo batugumura urabona nitwe bakirikimbirako kandi turugwaruka nta n'imigambi ihari urabona mu bu- mu burundi nta buzi bugitangura uraheza amashuri ukicara ukaba umushomeri ukaja kurima none iyo politike kuki batoyibindura bakagira imigambi bagaha ugwaruka akazi nta kugira bazi barabakirikirako babashyira mu bya politike nta n'icyo bibamarira aribo bahasiga ubuzima nta n'akazoza kabo bari kubategura none ati bategekanye iki kugira urwaruka nabwo ejo habo haze habe heza murakoze ikibazo ciza mushana jean paul reka dutangwe ko mushana ye arno irakoze eh, ibintu byinshi abariko baratera kamo iradiyo ijwi ry'amerika eka namwe bwe nyine mwashikirije bivuga ko abanyapolitike kenshi aribo bakoresha ugwaruka ugwaruka ruba ruri mwirigara nkuko mwabivuze mu bukene budasanzwe ugaca usanga bariko bararukoresha akama muhotera abanyapolitike nakaye muri ak- muri iki gihe
Eh, murakoze cyane icyo ubwa mbere na mbere novuga ni uko umutumire hariho nagomba mukosore kujya muri politike birafise akamaro kubera ingingo z'inini z'igihugu zifatirwa zifatwa n'abanyepolitike zigafatwa no mu ma- cyane cyane mu nama nshingamateka uravye amategeko batora rero abanyepolitike bamwe bamwe n'ibyo barakoresha urwaruka mu kujana mu bintu bitari byo ariko urwo rwaruka rugenda muri ibyo bintu usanga ari ruke ariko kandi urwaruka narwo ruje muri politike rukagira byiza narwo ni rwinshi rero kuri ubu abanyepolitike bakoresha nabi urwaruka barakajana mu mu bitari byo ndobanura yuko kubita akati mu mutima mpembero baki- bakiva ko ari abavyeyi ni abavyeyi urwo rwaruka bariko barakoresha nabi ni urwaruka rw'uburundi urwaruka kumbure rwaba rufise ico rwotera mu gihugu nico gituma rero n'urwo rwaruka ruhagabira ruze rumviza ururimi rusosa rw'aba banyepolitike baza ba- bababesha kuko n'ingaruka mbi hanini naho zibaza ko abanyepolitike zija kuri bo nk'akarorero uravye abanyepolitike barungika nk'abana nk'ibyabaye ngaha mu burundi usanga barungika abana- abana b'abandi ab'iwabo ugasanga bari mu mazu bamerewe neza mbere bari hanze bariga ariko ugasanga abandi bari muri ibyo bintu byo gusambura gusa ntibubake nico gituma rero ntitwota ikoza cyane ku banyepolitike n'urwaruka rurafise uruhara wopfira ibanga ntirupfe kwakira utwo tuntu duto duto two konona igihugu rugafa- rugaca ru- rusambura n'igihugu cabibarutse murakoze Eh, murakoze ano muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose ko uh, abanyapolitike n'ahari abanyapolitike boguma bafise kumuzirikanye ko ari abavyeyi imbere ya vyose bakihangana rero gutuma urwaruka aho tuvuga abanyapolitike bo ku mpande zose baru- bakirinda gutuma urwaruka mu bikorwa ataho birushikana eh, mushana Marius eh, ngenda kuri iyo namwe nashaka kuri ico kibazo nyene akamu motera abanyapolitike nk'uko twumva badomwa ko urutoki mu iki gihe ni nk'akanya
ego birakenewe nyine ko eh, abo banyepolitike bo kubitiza agatima mpembero bakamenya yuko abo bana bafise kazoza kandi bategerezwa kubandanya bubaka igihugu Eh, kandi abo banyepolitike bakamenya yuko kumbure eh, ibyo bosuka muri urwo rwaruka hari n'igihe nabo nyine biheza bikabahindukirirako Eh, ni byiza rero yuko abo banyepolitike nk'uko aribo bitwa ko ari inararibonye bogerageza no kubereka akarorero keza kugira ngo ntibabasuke mu mucanwa na cyane cyane kandi ubwo rwaruka nyene ni nago mbere twanashimikira ko cyane baca ubwenge kuko baramaze kubona yuko aribo ba mbere bagira ingorane zikomeye cyane nubwo basuka muri ivyo abo banyepolitike umwe umwe wese m- ikibi yagikoze kenshi usanga ari wagihaniwe kandi baza yuko umuntu azi ubwenge atoshobora gukora mu mucanwa awubona uruhara runini burya abanyepolitike ego barafise uruhara mugabo ubwo rwaruka nabwo ni rujijuke kuko ingorane nyinshi zi- zigaruka kuri bo hanyuma e, uyu nyene jean paul yavuze n'ibijanye eh, n'ivy'akazi no- noshobora kubigaruka ko eh, ngo kugira ngo baze barabaha akazi ariko ubwo rwaruka nirumenye yuko rutoza rurazera inze ngo ruzera inze nk'uko umengo eh, badakoze imi eh, eh, kubera ko abenshi eh, biga bavuga bati leta izoduha izoduha akazi izoduha akazi twifuza yuko ahubwo bogerageza kuza barakereya ako kazi nabo kugira ngo bashobore kugaha abandi kuko uwo munyepolitike ntaho yoshobora gucisha eh, iyo ngendo yiwe yo kumusuka mu bitari byiza mu gihe uwo uwo mujene uwo rwaruka eh, rwoba rufise ico ruriko rurakora nibiteho akazi bagashinge bagahe n'abandi hanyuma abo banyepolitike nabo babasuka mu bitari byiza eh, babime amatwi byo bari byiza cyane egome murakoze mushenahe eh, marius eh, ngenda kuri iyo ndabona tufise uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika n'akanya gasana kariko karagenda uh, mushenahe ku ngoma mwiriwe neza Eh, nibaza ko umushenawe ku ngoma ah, yabuze mu kanya ntiyaboneka turashobora kumuha ijambo ariko nagomba ngaruke ku mushenawe jean claude ni kwibitanga jean claude ni kwibitanga akamo abantu bose bariko baraterana akamo mumaze kumva muri iyo manama mukoresha eka muri ivyo biganiro mutunganya akamo kavuga ko abanyapolitike kenshi na kenshi bakoresha ah, urwaruka kuko rufise ingufu nyinshi eka ariko kazoza ku Burundi kazoza k'uyu munsi na, naho hanyuma ah, nashaka nabaze namwe ikintu mwo vuga ikintu mushikiriza ari nk'impanuro canke nk'umunyapolitiki wese yoba hariho abavuze amajambo meza cyane rwose ati abanyapolitiki nabo nyene n'abavyeyi nibibaza ko abo bana bafise kazoza eka badakwiye kuja mu bikorwa ata kamaro bibagirira akamwe mwotera n'akahe
Eh, babivuze neza cyane kandi eh, nagomba ndabashimire nshimitse kubona eh, mwiyumvira kuduha aho dushikiriza ivyiyumviro eh, aha mu ijwi rya amerika rya mbere muturondeye kugira ngo tu, tubashikirize eh, impungenge mbese ni- n'intererano dushobora gutanga mu bibazo bihanze uburundi eh, ahanini icyabuze ni ukubura a- aho duhurira kumva iyo tugize ibiganiro nk'ibi biradufasha kugira ngo duhimirize yaba leta y'abugwaruka eh, y'aba mbese n'aba- na- n'abasanzwe bashigikira imigambi ya leta cyangwa iy'abarundi eh, bakagira icyo bakuye mu ba- mu- muri bene byo kuko ikivuye kwa kwa mwene cyo kikaba ari icyumviro cyubaka nawe we ugishyigikiye urabona yuko eh, uri ku- u- ukora utera uja imbere rero eh, ahanini je nibaza yuko icyo nokongera ko byo bashikirije ni uko urwaruka rworonka aho ruza ruravugira aho ruhurira bakavugana banashaka n'ibibatandukanye mugabo bakaronka ubwo buryo bwo kuza baravugana bakavugana babirinze i- canke n'ibindi bi- ico ni bishobora kubateza imbere ico ni ikintu gihambaye cyane rwose imbere yuko ndabarekura mu shantahe eh, jean claude mu masegonda mirongo itatu mu masegonda mirongo itatu ah, kama mwotera ah, urwaruka rwoba rutarajijuka nk'uko vyavuzwe ni nk'akahe amasegonda mirongo itatu I- imbere yuko duha ijambo ah, marius na arno
akamo notera urwa- urwaruka eh, eh, jewe no kubasaba yuko bokwama babona yuko aribo be- bazo- bazoba bajejwe igihugu ejo na ntaryo bakama bariko barashyira imbere ineza y'abarundi bose bakabona yuko inguvu bafise ari izo kubika bak- gukoresha no kubika izo bazokoresha mu gihe bazoba baramutswa igihugu cyabibarutse na Yego, mi- cyane cyane bakaza barahanahana ibyiyumviro byoteza imbere kubungabunga umutekano eh, kubungabunga ibikorwa by'iterambere kuko eh, bazoheza babishimigure eh, na- n'abazokwaruka inyuma yabo egome namwe marius eh, ngenda kuri yo akama mwotera cyane cyane urwaruka rutaritaba ivyo biganiro ni nk'akahe amasegonda mirongo itatu
ego ubwo rwaruka ni byiza yuko rwogerageza rukamenya yuko ari bwo burundi bw'ejo ko nk'uko umuvukanyi wacu ahejeje kubivuga ejo nibo bazaba baramutwa igihugu nibo bazogitunganya ni byiza rero kandi yuko bogerageza kwitunganiriza imigambi ibafasha kwiteza imbere kugira ngo baronke akazi baronke eh, bagahe imbere n'abandi nico numva novuga E, na- namwe mushena Arno irakoze e, akamumotera rwaruka rutarajijuka ngo guhitabire ivyo bikorwa eh, vyo guteza imbere eka gushimi gushira imbere cyane gose amahoro ubumwe eka no kwihanganirana n'ubuhe
rero nka rwaruka rutaraza mu biganiro nuko rwoza hakiri kare kuko muri izo nyigisho no muri ibyo biganiro turiga cyane ngene twokunda igihugu cyacu tugashobora kubungabunga umutekano kugira dushobore kuronka amahoro kuko murazi yuko ata mahoro ahari ata bikorwa by'iterambere bihara hama urundi rwaruka ndorohanura yuko dufite ibyo dutandukanye rwinshi twe burundi bw'ubu na kazoza bw'ubu kubera dutegerezwa gukora ikico- ikintu cyose coza gishira neza imbere kugira dushobore kubaka neza igihugu cacu egome ntikizamure hama numvise cyane bavuga ngo leta akazi leta itanga akazi leta ntishobora gutanga akazi ku bantu Ah, kanya karatujanye impanuro nziza cyane rwose ah, hano irakoze murakoze cyane rwose turabashimiye mushiyanaye jean claude eh, ni kwibitanga turagushimiye nawe mushiyanaye marius ngendakuriyo turashimiye abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika baduteye akamo turashimiye ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma na fatukarara yatunganije ibiganiro by'umunsi mugire amahoro nimugoroba mwiza ah, mu isaha imwe turabashikiriza ibindi biganiro mu isaha imwe n'inusu mu masaha abiri murakoze cyane rwose